iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri no ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'iminsi muri leta zunze ubumwe za amerika havuzwe urupfu rw'umwirabura george floyd mu mujyi wa minneapolis aho ni muri leta ya minnesota Aba- abaturage hirya no hino mu gihugu bakomeje imyigaragambyo batitaye ku mategeko y'umukwabu yagiye ashyirwaho na za leta zitandukanye ariko nyuma y'icyumweru kirenga cy'amahane menshi imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage b'abirabura yasubiye kuba mu ituze ituze ryagarutse kubera cyane cyane abaturage bakora uko bashoboye kose kugira ngo bakumire ababazanamo ibyo kurasa gusahura kumenagura no gutwika ibya rubanda ikindi kandi amategeko y'umukwabu yatumye polisi ibasha guta muri yombi abantu barenga ibihumbi icyenda kugeza uyu munsi mu gihugu cyose ese ibi byose bituruka ku ki biterwa n'iki hakwiye gukorwa iki natumiye bamwe mu bagize diaspora y'abanyarwanda n'abarundi batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo dufatanye gusesangura iki kibazo kuva muri leta ya indiana turi kumwe na madamu alice cyusa ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
urakoze cyane edi kuba watekereje kumpamagara nkaza kuganira nawe kuri iki kibazo ah, ki- cyugarije amerika kitugarije twese nk'abaturage b'iki gihugu cya amerika nishimiye kubana nawe urakoze cyane kuva muri leta ya ohio turi kumwe kandi na john kirenga nawe ikaze kuri- mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
Ah, murakoze bwana edi kandi nanjye ndishimye kuba mwantumiye muri iki kiganiro yego murakoze hano i washington dc turi kumwe na john manirakiza john manirakiza ikaze nawe mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
murakoze bwana edi ku- kuntumira muri kino kiganiro urakoze cyane mwese kandi mbahaye ikaze Ah, reka duhere kuri john manirakiza utuye hano mu murwa mukuru washington hakomeje imyigaragambyo ndetse mu minsi ishize ubwo imyigaragambyo yatangiraga habonetse urugomo kurwana kumenagura ariko nanone habaye ukwigaragambya mu ituze mbere na mbere iki kibazo kijya kuvuka kugira ngo imyigaragambyo ikwirekwire hirya no hino mu gihugu ni iki cyabaye imbarutso
Ah, imbarutso ni ah, ah, ukwicwa kwa george floyd umunyamerika aba- yaba muri minneapolis Ah, ya- yahagazwe ku gaka- ku- ku- ku izosi n'umupolisi akamwica Ah, kandi biboneka yuko bariko bara- baramufata ama- amasanamu ama icyo iyo ni imbarutso mugabo byari bisanzwe bi- hariho n'ibindi bintu ah, bihanze igihugu Ah, nko kubona abantu bari bamaze iminsi bugaranye bamwe bara- barataye akazi biriya byose byaraje mu ku- ah, mu gu- mu gutuma abantu bahaguruka baja mu mu myigaragambyo ba- bakiyamiriza ukuvangura kw'amoko kuri mu gipolisi kandi kuri muri mu ntwaro mu gihugu ni ibintu byari bisanzwe bifise bihari ibibazo mugabo kiriya cyo kwica uriya george floyd ni nko uvuga uti ima ryarenze icyo abazungu bavuga ati the last straw that still uh, broke the camel back.
Mm. Uh, Alice Cyusa uh, urupfu rwa George Floyd uh, benshi barufashe nk'aho uh, ari rwo rwabaye imbarutso y'iyi myigaragambyo imaze gukwirakwira igihugu cyose ariko hari nanone abavuga ko si ubwa mbere abirabura bicwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hapfuye abirabura Eric Gana mu mujyi wa New York ndetse na Michael Brown uh, mu mujyi wa Ferguson muri Missouri ariko ntago habaye uh, imyigaragambyo yo ku rugero nkuru ese ubona nk'uko John yarabivuze no kuba abaturage wenda bari bamaze igihe mu rugo byarabaye imwe mu mpamvu yatumye ubwo burakari burushaho kwiyongera
yego nibyo nk'uko John yarabivuze imbarutso koko ni urupfu rwa George Floyd ariko nk'uko mubizi mwese ku isi hose tumaze igihe kitari gitoya cyane kitari gito muri lockdown kubera indwara y'icyorezo ya covid 19 ya coronavirus muri icyo gihe rero twari turi muri iyo lockdown ntibyabujije abicanyi kwica no gusagarira abirabura ndumva niba ntibeshye nko mu kwezi kwa kane cyangwa kwa gatatu kurangira hari umusore w'umwirabura ahumera wishwe iyo arimo yirukanyira hanze akora siporo abantu barahaguruka abazungu babiri umuhungu na se bajya mu modoka yabo ndetse bitwaza n'umuturanyi wo gufotora urupfu ibyo bagiye kumukorera baramusagarira baravuga ngo arasa nk'umuntu bavuze ngo wahoze ukekaho kwiba baramurasa bamurasa mu mugongo aga hasi arapfa ibyo byose bijya kuri videwo nyuma videwo iza gusohoka ariko twese mu gihugu twari tukiri muri lockdown n'abakabaye bakwifuza yenda kujya hanze ngo babe bakwigaragambya bazamura icyo kibazo ntibabonye uko babikora bidaciye kabiri hari umwiraburakazi wundi ntibuka izina rye w'umuforomokazi wasanzwe iwe mu rugo mu mahoro abapolisi bibeshye aderesi ye hari undi muntu bashakaga baribeshya bajya mu nzu ye baramurasa ahagaze ariko umuryango we yenda gufungura kuko atarazi ibyo ari byo urwo rugomo rero rumaze igihe kirekire cyane ntabwo izo izo ngero ntanze ebyiri n'izo ngero ebyiri zindi wari uvuze zabaye arizo zonyine zibaye urugomo ku birabura rumaze imyaka myinshi yewe kuva muri za mirongo itandatu na na ba late dr martin luther king nibyo bamye baharanira na n'ubu urwo rugomo ntabwo rurashira ariko ibi by'ejo bundi nkeka ko nk'uko john yabivuze abantu bafite ibintu byinshi bibatesha umutwe muri iki gihugu hari abanyamerika barenga miliyoni mirongo ine badafite akazi hari abarwayi byagiye bigaragara ko no muri iki gihe cy'icyorezo hari abirabura batavurwa batabona ubutabazi n'ubuvuzi bungana n'ubwa bagenzi babo b'abazungu haba mu bitaro haba no muri za clinics ibyo ni ibintu bigenda byiyongera ikindi yenda umuntu yakongeraho gisa nk'aho cyabaye nko kuvuga ngo enough is enough ni uko muri iyi minsi ishize n'umwaka ushize ubuyobozi buriho muri iki gihe muri amerika busa nk'aho butavuga ururimi rushishikariza abantu rushishikariza abantu bworoherane no kumvikana ahubwo ukabona abayobozi bakuru ntibatinya kujya kuri twita ku zindi social media ukumva barasa nk'abarengera bari abantu b'abazungu b'aba extremist ba racist ba white supremacist bavuga ngo baba bagiye kwigaragambya ukavuga ngo ibyabo ni byiza kuko ngo bafite uburenganzira bwo kwigaragambya haba habara ikintu cyabaye ukabona babafiteho imvugo yoroheje cyane ikamera nk'inyoroshyo ndakeka ko ibyo nabyo biri mu bintu byatumye uburakari buba bwinshi bubanga aka karengane gusa icyiza ni uko muri ibi bintu byo gusabira ubutabera george floyd abanyamerika bose baba abazungu cyane cyane ahubwo baba abazungu baba abirabura baba abashinwa baba ubwoko bwose bwarahagurutse burahagarara baravuga bati ibintu birakabije birakabije uyu mwirabura agomba kuvugirwa agomba guhabwa ubutabera urupfu rwe rwabaye twese twararubonye nk'uko isi yose isi yose yarabibonye kuri videwo kugira ngo umuntu w'umupolisi ubundi ushinzwe kurinda kurinda abaturage apfukame ku gakanu k'umuntu amare iminota icyenda irenga irenga amupfukamye ku ijosi abishaka nkana undi ataka ati simbasha guhumeka simbasha guhumeka yewe n'abaturage bari aho ngaho barimo gufata ayo mafoto n'izo videwo babimubwira bati mureke ntarimo guhumeka ntarimo guhumeka ati ndashaka amazi agakomeza akamupfukamaho ubona ko nta kindi ashaka uretse ko kumwica yenda niyo yari yabitekereje ariko uburyo yamupfukamyeho n'igihe yamaze amupfukamyeho biragaragara ko icyo yari agambiriye ari ukumwica banavuga ko yewe bakimara no guhamagara ubutabazi bwihuse bwa nayini wani wani bahageze ngo bakabwira urya mupolisi bati va ku gakanu k'uwo muntu tubashe kureba niba umutima w'igitera ngo aranga niko twumvise ikindi kandi ntabwo yari umupolisi umwe bari abapolisi bane kugira ngo rero umuntu umwe abantu bane bamupfukameho atake atake hafi iminota ijya kugera ku icumi ni ibintu bikabije cyane ni ibintu abantu batari kwihanganira yego byabaye imbarutso ariko ni ibintu bisanzwe ni ibintu bimenyerewe bikunze kuba hano kenshi ku birabura john kirenga alice avuze ko ni ibintu bisanzwe ni ibintu ni urugomo abantu bamenyereye ko rukorerwa abirabura ndetse imibare igaragaza ko abirabura bitaba imana bahohotewe na polisi ari inshuro eshatu ugereranyije n'abazungu bazira urugomo rwa polisi nk'uko abirabura babizira ikibazo kiri hehe ni iki gikwiye gukorwa
ibyakorwa byo ni byinshi urabona dusubiye inyuma gato abirabura bamaze hano imyaka irenga magana ane bazanywe bavanywe muri afurika abazungu nibo babazanye ku masheni babahambiriye babazana hano nk'abacakara ariko nyine imyaka magana ane baricwaga badafotorwa gusa ubu nyine hari za kamera hari selufone hari abantu babibona hano mu mujyi aho ntuye muri walmart hari sinzi walmart supa noza niba naryita isoko rinini umusore w'umwirabura imyaka ibiri ishize yari arimo agura toyigani muri walmart umuzungu ukazahamagara nayini wani wani nomero ya polisi y'ubutabazi umupolisi araza aramuraza muri sitowa so ibintu byakorwa mbere na mbere twavuga ubworoherane guhindurira tereyiningi abapolisi no abazungu bagomba kumenya ko ababirabura baje hano kandi ntabwo bazasubirayo bagomba kubana nabo basogokuruza babo nibo babazanye kandi kubera ko bari hano batazagira aho bajya bagomba guhabwa opotunite nk'abandi bantu ntabwo kubabonera muri ya shusho ya ba sogokuruza babo bababoneyemo ntabwo bizashoboka bagomba kubaho bagomba kubaho nk'abandi bantu uko babaho so impfu z'abirabura dutangiye kuvuga ni nyinshi hano abantu baricwa abirabura umupolisi yaguhagaritse hano uri umwirabura chances zo kurangiza kurashe ni nka eyite pasenti mirongo inani ku ijana ni nka mirongo inani ku ijana abapolisi hano bagomba guhabwa izindi nyigisho bakababwira ko umwirabura hari umupolisi w'inshuti yanjye hano wambwiye ngo iyo barimo gukora imyitozo ya polisi barasa nk'abajura ibishusho baba barasa biba ari iby'abantu b'abirabura ibi sinzi ukuntu the pictures baba barasa nka tagiti baba barasa abirabura ibintu bya so iyo psychological brain washing iteye ubwoba niyo mpamvu nk'ibyo madamu alice yavuga kuko areba umuntu ashinze ivi ku gakano k'umuntu urimo gutaka aramubwira ntabwo ngihumeka rwose ndaba no agakomeza abyishimiye ureba yashyize n'akaboko mu mufuka ameze neza nta kibazo kubera iki umuntu yica mbere na mbere ntabwo amubonamo ubuntu amurebamo ubu ubujura umuntu utuzuye umuntu w'umukirimineri ufite agomba kuba agomba kuba atari hari uko waba reka nkubwire uretse no kukwica ubona ibintu simvuga ko abazungu bose ari babi no edisi nshaka ko abazungu eh, benshi hano nabo bumva ibibazo byacu bumva kandi baranadufasha mu bintu bimwe bimwe ukareba batugiriye neza ariko hari imyumvire iri mu bantu bake abo ba white supremacist kandi ugasanga i- i- ifite ingufu ubuyobozi burayumva john manirakiza utuye hano ah, i washington dc ibyo bibazo byose abo baturage ah, barimo bagaragaza barasa nk'aho babisaba ababahagarariye yaba mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika ah, basaba abaguverineri mu ntara zabo cyangwa se na perezidansi ubwayo umukuru w'igihugu kuba yagira icyo akora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti Ti. ariko se i- ubwo bworoherane ah, kirenga avuze na lisi cyose yabisubiyeho ubona byonyine bihagije kugira ngo ah, icyo kibazo kibe cyava mu nzira ni iki abategetsi bakwiye gukora muri iki gihe cyane cyane ko tunegereje n'amatora igikuru ni uko muri iyo ni ubu abazungu cyangwa ibirabure umwe umwe wese usanga baranashobora no kubana neza ata kibazo gihari mugabo kubera bari mu mu mu mu ah, icyo nakwita ah, sisiteme yatumye haba uko uko uko kuntu ah, dufatire kuri polisi ifise kudahanwa ah, bashobora kwica umwirabure ntihagire ntihagire ubutungane Mm.
ivyo byose icyabihindura ni uguhindura sisiteme ya politiki Ah.
sisiteme ya politiki nayo uyihindura mu matora Mm.
Ah, mu matora niho ushyiraho imbere i- aba- abategetsi ah, bumva ibyo bibazo kuko ah, kumwe twariho turabivuga abazungu benshi ah, ah, usanga bakuze bakuze muri environnement batigera bahura n'abirabure ngo batahure ibibazo by'abirabure Ah, biriya twavuze tuti- tuvuga tuti ah, baba mu makartier yabo akaja mu ishuri arimwo abazungu bonyene uyu mwana agiye mu gipolisi bakamubwiraho ko ah, umuzungu aruta umwirabure mu mateka no mu mategeko uyu mupolisi nyene bagaca bamubwira ati genda genda uze gukingira ah, canke kugira ah, policing mu mu makartier y'abirabure ashitseho ashikaho nk'umuntu aje ah, ah, eh, hari ka ki- eh, example batanga mu ma muri za ah, Gaza na West Bank Ah, hamwe uvuga uti ashitseho nk'umuntu ah, aje kuhatwara mugabo agatwaza igikenye Eh, donc ivyo byose kugira ngo bihinduke bihindu- bihindurwa na systeme ya politiki ihari ah, kuva hejuru ah, kutwara intwaro guverinoma noze federal ah, umanutse gushika gushika no muri quartier hariya ababi- ababirabure baba nabonye akarorero ejo bavuze yuko ah, bwari ubwa mbere muri ferguson batoye umu- umwirabure gutwara aho hantu ferguson urazi ko habaye ah, ibibazo byinshi imyaka itandatu bwa ishize rugambye batoye umwirabure ah, kugira ngo ah, ah, ato- ah, atware ferguson ari n'umugore Ah, ni ibyo n'umugore nabyo kandi bikerekana yuko ni- ni- ni guhindura sisiteme alice uh, manirakiza yari avuze ku bibazo bya sisiteme cyane cyane byigaragaza mu nzego z'umutekano Ah, hari n'abafite impungenge bavuga ko ah, niyo aba bapolisi rimwe na rimwe ah, abaturage bahaguruka basaba ko ba- babafunga bakabahana Ah, kubafunga ni kimwe ariko kubemeza ibyaha ngo bikaba ibindi kubera ko iyo sisiteme bamaze kuyubaka yo kwirinda icyo gihe umuti uboneka ute kuri abo baturage Yewe, bifuza nibyo- ubutabera Eh, nibyo nk'uko nabivuze koko ni uguhindura sisiteme ariko wenda hari icyo nakongeraho nk'uko mubizi mwese iki gihugu cy'amerika gifite amategeko amategeko mazima pe amategeko ashobora kugenderwaho n'impande zombi zaba abo ba- aba bapolisi zaba abo bacamanza zaba abo abashinjacyaha n'abo birabura barenganwa twese tugendeye kuri aya mategeko agakurikizwa nk'uko yanditse mu mpapuro hakabaho ubutabera bunogeye buri wese ubanza ahari ubwo bwicanyi bwagabanuka ikindi nk'uko maniragwa bivuze koko ku Ma- mugani usanga ni- uwo ni- muntu ma- w'umuzungu ni Manirakiza.
wakwihana tugeze abona umwirabura ni imana irakiza manirakiza yabivuze I'm sorry manirakiza yabivuze ugasanga nk'uwo mwirabura w'umupolisi w'umuzungu w'umupolisi utabigeze na rimwe na rimwe na rimwe abana n'umwirabura baramugiye ba- ba- arakuze yagiye mu gipolisi ku mugani w'uko kirenga yabivuze ati bamuhaye training yo kurasa abirabura barangiza batijya gupolisinga muri karitsiye ituyemo n'abirabura gusa biramugora biramugora ariko nkeka ko ah, iyo sisiteme igomba gukora ku mpande zombi kuko nanone ntabwo twajya aho ngo tuvuge ngo abirabura nabo ngo niba nta makemwa ngo nta makosa bafite ngo nta byaha bakora no not at all yego turabibona baricwa barasagarirwa ariko the were cases also habagiye habaho ibihe abirabura nabo ba- ba- pro- ba- ba- ba- ba- ba- batera polisi bakayirasa bakayituka bakayigira gute baka- bik- bikagorana cyane kugira ngo babashe gukorana n'ipolisi ngewe hano mu mujyi ntuyemo mm, ni umujyi mutoya wo muri indiana witwa south bend ntabwo dufite abaturage benshi wenda ni nk'abaturage ibihumbi ijana ijana na mirongo itanu Ah, mm, kubera yenda kuko ari umujyi muto usanga abantu benshi baziranye Mm, mm, mvuze mu rwego rusange abaturage n'abapolisi ba hano maybe yenda no kubera n'ubwo buyobozi nk'uko manirakiza yabivuze ubona abapolisi rwose basa nk'aho bumva ibibazo byacu ku buryo n'abana bacu b'abasore bavuga bati igipolisi cyo muri safu bendi bari bari professional ni abanyamwuga atari ko iyo utwaye imodoka ukarenga muri safu bendi ukajya mu kandi kajyi ka erikati ka hehe dusigaye tuzi ahantu uzi ko iyo utwaye imodoka uri buhure n'abapolisi b'abarasisite bavuga ngo ningera aha ngo simpagarara ngo sinjya kuri gas station ngo ntawamenya ngo ni ukwirinda ntiwihute kugira ngo utagira ikibazo aho hantu iyo sisitemu rero igomba guhu- guhindurwa mu mizi bigaturuka mu kwigisha abantu muri education ariko nanone n'ubutabera n'ubutabera bukirinda gushakira inyoroshyo abakoze ibyaha impande iyo ari yo yose yaba ari impande y'igipolisi yaba ari impande y'ab- y'abo birabura y'abazungu uwakoze icyaha agahanwa nk'uko amategeko abita- abiteganya tutagiye kure tugarutse kuri uyu mugabo wishwe ejobundi george floyd abantu bagombye gusakuza wa mu- wa mupolisi bamufashe ari uko abantu bagiye mu mihanda bagasakuza ngo mumufate mumufate icyo umuyobozi wo mu mujyi atuyemo wa minneapolis yari yakoze baka- bahise babirukana baba- baba- b'abapolisi bane ariko kubirukana ntibyari bihagije abantu batangiye gusakuza bagiye mu muhanda bagiye kuri social media biba ngombwa yuko kugira ngo abantu batuzemo gahoro bavuga ngo bamufashe Mm. baramufata yego tugiye kubona tubona ngo ibyaha ntabwo yashinzwe ubwicanyi yashinzwe ubwicanyi bworoheje nk'aho ameze nk'aho atamwishe neza abishaka abigambiriye ntabwo wakwica umuntu utabishaka ubigambiriye iminota icumi bigaragara kuri kamera ahantu hose ukumva barabeshya ngo yabanze kunanirana ngo yanga gufatwa amakamera abantu bari muri ka- mu- mu- ku- ku- ku muhanda aho yafatiwe batangira kuyasohora hariho amavidewo yerekana ko atigeze arwana na polisi yakoze ibyo bamubwiye bamushyiraho amapingu ariko bari batangiye kubeshya ngo ya ngo yaresisitinze polisi icyo nacyo ni icyaha ngo hanyuma barwana nawe ngo ashaka kurwanya polisi ibyo byose ari ukubeshya N- nkeka ko ubutabera ntibukora akazi kabo umuntu nkuriye polisi wishe uriya muntu agahamwa agashinjwa icyaha nyacyo which is, was murder akaba ari cyo aregwa agahanwa ku buryo bukurikijwe n'amategeko bizabera urugero n'abandi batinye kujya bakora ibyo bintu ariko nanone ah, kwigisha gutozwa ku gutozwa ku, ku bana koroherana bigomba kujya no muri muri aho nk'uko meya wacu abikora muri uyu mujyi nk'uko ah, n'abandi bayobozi bandi ndatanga urugero rw'aho ntuye babikora kugira ngo babwire abaturage bati ari aba- ari- ari abo birabura ari aba bazungu ari abo ba- ba- ba- ba- ba- b'abasipanishi n'abo bapolisi tugomba kwiga ku bana yenda nta ntizibye mu magambo Mm. ariko nabonye nyuma y'uko imi- imyigaragambyo itangiye byagize ubwo polisi noneho zivuze ziti ibi bintu birakomeye reka dushyire hasi intwaro dushyire hasi inkoni ahubwo dufate n'abaturage kwamagana ubwicanyi nk'ubu Mm.
I- njye mbona ibyo bintu byarafashije bikomeje gutyo ntibibe gusa ibyo kwifotoza kugira ngo iki kibazo gihite bigakomeza gutyo bakavuga bati baturage dushinzwe kurebera umutekano wanyu turumva ibibazo byanyu ubanza byafasha Mm. A- ariko ikibazo gihari alice ni uko nanone ah, usanga hari abanyapolitike bakomeye kandi bakabaye bagira icyo bakora ariko batabona kimwe ibibazo nk'uko mwebwe mubibona mukabona abantu ko bagiye mu myigaragambyo abandi bakabafata nk'abanyarugomo icyo gihe kubonera umuti icyo kibazo wumva bizagor- biza- bizoroha U- umuti nta wundi umuti nta wundi nk'uko manirakiza yabivuze ni amatora niba hari umunyepolitike runaka ubona ko atumva ibibazo by'abaturage nk'uko yakagombye kubyumva abaturage ijwi ryacu dufite imbaraga zacu dufite ni ugutora nta kundi haguruka wiguma mu rugo jya gutora ejo bundi twaratoye hano muri indiana primaries numva no gutora ushishikarize na bagenzi bawe n'abaturanyi mutugende mujye gutora niba hari umutegetsi umuyobozi mubona udakora ibyo agomba gukora utarebera abaturage utarebera interest z'abaturage ayobora uyimutora tora undi dukurikire politiki mbese tugire ijwi ryacu nta rindi dufite uretse ijwi ryo gutora kugira ngo iyo sisitemu ihinduke kirenga nk'abantu b'abanyarwanda b'abanyamerika mutuye hano benshi mufite n'imiryango murimo murarerera hano abana banyu abantu bibasirwa cyane usanga ari abasore b'abirabura nk'iyo muganirije abana banyu bababaza iki mubasubiza iki
abana bacu batubaza ibintu byinshi urebye dusubiye inyuma gato ku bintu john yavugaga iby'amakaritsiye abazungu muri rusange cyangwa n'ibyo madamu alice yavugaga by'amategeko amategeko arahari ariko n'imyumvire nayo mu mitwe y'abantu nayo irahari itagendanye n'ayo mategeko umuzungu abazungu benshi hano bumva ko mbega nko gukina umuntu abihitamo cyangwa gukura mu maporojegiti muri ya mazu ya leta aho abatishoboye abantu b'abakene bashoboye babatuza we akura azi ko nyine umuntu yakuriye muri porojegiti ariko ntamenye impamvu umuntu aba yarakuriye muri izo porojegiti icya kabiri ubutabera hano umuntu tuvuge utuye muri karitsiye nziza tuvuge tugereranyije nko mu rwanda umuntu utuye nka kacyiru cyangwa nyarutarama umucamanza aba yumva ko uwo mwana nk'aba basore bacu mfite amurayizingi tinejyazi mfite abana b'abatinejya sinzi bari mu myaka cumi n'itandatu bo yumva ko umuhungu wanjye niba batuvuge nka nyamirambo wa wundi ashobora kurifominga uwa kacyiru uw'inyamirambo ajya muri gereza bo nuko bimeze ntabwo dushaka kubesha hano nuko bimeze bo bumva ko uriya ashobora kurifominga bakoze icyaha kimwe wa wundi bamuha igihano cyoroshye w'umuzungu wakuriye muri karitsiye nziza wa wundi w'umwirabura wakuriye muri porojegiti bakamuhana imyaka myinshi cyane so ugasanga umwana w'imyaka cumi n'irindwi niba umufunze imyaka itanu itandatu urumva azageza muri makumyabiri n'itanu n'irindwi ubuzima bwe akaba yarangirizamo amashuri arangirizamo yunivasiti atangira akore ashaka ubuzima uba warabyangirije tayari abana bacu icyo tubabwira ni ukwirinda amagurupu mabi natwe nk'ababyeyi twirinda kubakuriza nyine muri ayo makaritsiye meza aba atuyemo abo bazungu nyine niho usanga hari amashuri meza niho polisi nyine iba igerageza korohereza ariko hano ikibazo gikomeye ni cya kindi John yavuze ngo hari amakaritsiye y'abirabura usanga ngo west side ni mu birabura south side ni mu bazungu b'abaherwe ugasanga hariya polisi mu birabura niho yirirwa ufite icyaha n'utagifite n'ugenda ku muhanda barazi ko ari umunyacyaha samuhawe afite urumogi afite imbunda avuye kwiba n'uvuye kugura fanta kuri kiyosike bamurasa wabonye ibya michael brown so abana bacu mbere na mbere tugerageza kubarera kinyarwanda nubwo tuba turi abanyamerika ariko tubarera kinyarwanda kandi tukababwira impamvu tuba turi na hano ko nyine tuba twaraje gushaka opotunite ko tutifuza ko bajya muri ayo magurupe mabi biga imico mibi bakora ibintu bibi nyine nka kwa kundi perezida yatubwiye ngo muhahe ibintu byiza mumenye ibibi mubyihorere imico ye ya hano mibi muyihorere mugendane mumenye ibintu byiza byabagirira akamaro n'abana bayo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
A- ariko se nanone ah, ah, wari ukomoje ah, ku buryo abaturage babayeho hari abaturage babibarabura cyane cyane hari n'abo bakene cyane kurusha abandi usanga mu makaritsiye yabo nta mashuri meza abayo nta mavuriro abayo Ah, du- turebye no, no kuri iki cyorezo cya virusi ya korona nibo barimo gupfa cyane kubera ibibazo byinshi ah, bishingiye ku bukene bagiye banyuramo icyo gihe rero ugasanga Yeah.
ba baturage bazakomeza bagume mu bukene hanyuma na ba bazungu nabo bafite ibintu byose ah, biborohereza gutera imbere nabo batera imbere icyo gihe kuzabihuza bisaba iki U- urabona kugira ngo bihuze ni ibintu biba bikomeye cyane kubera yuko umuntu hano iyo agiye kubona akazi bamukoraho background check sinzi ukuntu nakita mu kinyarwanda Ku- kugerageza guperereza mbega imyitwarire ye uko abaye aba bana b'abirabura aba batineja aj- iyo ataragiye muri i- muri prison ya- ya- y'urubyiruko ayi- iyo agejeje cumi n'umunani makumyabiri ya myaka wakabaye urangiriza amashuri so aba yaragiye muri gereza ugasanga cyafekitinga rekodi ye kandi n'urukiko iyo bamujyanye mu butabera urukiko rumuha i- igihano gikomeye ugasanga nabyo bi- bi- bizangiriza amahirwe ye yo kubona akazi ikindi cya amashuri amashuri hano ah, amashuri hano aba funded na property tax Siza- amaso- imisoro iva Imisoro mu ituruka mazu.
ku mitungo.
Erega sinzi ukuntu ni imisoro ituruka Eh, ku mu mitungo mitungo.
Mm.
yeah. amashuri hano ava mu mu- mu- mu misoro iva mu- muri iyi mitungo so ugasanga ya mazu kubera ko ari muri karitsiye mbi nta muntu ushaka kuhatura eh, n'abo nyine bahatuye nta tuzi so ntabwo ba- ntabwo bishyura property taxes arizo zifandinga education so ugasanga ni ikibazo u- ni sis- ni system iri built kugira ngo idestroyinge abantu bamwe systematically reka nkubwire eh, bwana edi eh, muri south africa ya system ya apartheid yari ihari nayo yari i- ishyizweho mu mategeko abirabura bagomba ku- kujya muri izo township abazungu nabo bakaflorisinga mu mijyi babayeho neza so amategeko twavuga ngo twatora abayobozi ba meya b'i- b'iyi mijyi tubamo abenshi ni n'abirabura icyagusetsa ni abirabura kandi barabizi challenges barazizi ariko hari iyo myumvire iri mu bantu kubera ko babakire babazungu usanga nibo ba- bafite inganda nibo bakontorora uh, polisi chief aba ari umupolisi uba warasa kugira ngo unajye muri polisi nk'umwana w'u- w'u- w'umwirabura birakomeye bagusaba eh, abantu ba reference abantu benshi bagomba kukuvugira ugasanga amananiza arimo ni menshi cyane Mm.
ariko kugira ngo abantu nyine ba ba ba ba babeho mu mu- mu buringanire mu bworoherane imi- uburyo ba- imyumvire y'abazungu ubwayo abazungu ubwayo ba- ba- ba- babanze ba- bamenye ko u- kugira ngo umuntu a- a- abe umukene atari ibintu umuntu ahitamo kugira ngo umuntu abure akazi rimwe na rimwe aba afite n'ingufu zo- zo gukora ariko akabura akazi kubera bya bintu bya background check za record z'abafite ugasanga byose biramuafectinze akuriye aho atangiye kubyara arimo ara- eh, nta insurance adafi- ayi- afite wenda arabu- afite iya leta cyangwa se n'iya leta bara- barayimwimye baramwiye gushaka akazi ugasanga korona yaza indwara iyo ari yo yose ishobora kumwica byamworohereza kubera ko nta yindi eh, nta nta yindi mwayo afite nicyo navuga Ah, hanyuma bwana manirakiza ah, kugira ngo ubwo bworoherane ah, abantu bibone kimwe babone ko bareshya bwagerwaho gute mu gihe ah, kirenga avuga ko hakiri ibyo bibazo ahanini bishingiye kuri sisiteme uburyo yubatse yo kugira ngo baheze uh, icyiciro kimwe cy'abanyamerika mu gihe ikindi kirimo gutera imbere icyo gihe kugira ngo ubihuze bigenda gute wowe ubibona ute Uh, ni bimwe ni bimwe uh, uh, twavuga tuti bitanguriye muhira uh, donc uh, aho umuntu aba uh, ishuri ajamwo uh, health system akoresha uh, uh, ivyo byose uh, ni ibintu bisaba yuko abanyamerika twese uh, twicara hamwe tuka tukabiganira twabaza tuti je ndaguha akarorero ndafasha muri karitsiye umuririmbyi Marvin Gaye yavukiyemwo ni mu birabure ni wodi seveni wodi eyiti ya washington dc turahura n'abantu muri iyo karitsiye Marvin Gaye yakuriyemwo atarigera aja mu ishuri muri iki gihugu canke yagiye mu ishuri agaca avayo kuko donc barafise amategeko bavuga ati gushika imyaka ingahe itegeko gusaba kuri mu ishuri mugabo ico bakora nuko baja mu ishuri ashaka gushikana kuri iyo myaka gusa ace ava mu ishuri ugasanga indya barya ntizikwiye nta ma grocery stores ahari nta makilinike ahari agakurira muri iyo situation nyene uh, John ya ya ya, des, ya décrivier ugasanga rero ni generation après generation uh, nta exemple niza nziza bona y'umuntu w'umwirabure yagiye mu ishure agaheza amashure akabandanya kaminuza akaronka akazi bagaca bihebura rimwe na rimwe baravuga ati systeme yirubatse ukuntu udashobora kwica donc urashobora kuyidefiya bon solution ni uko surtout abazungu kuko abazungu nibo bafise pouvoir mu maboko kuva kera nibo bari bakwiye kwicarana n'abirabure bakabumviriza bakumviriza ibibazo abirabure bafise muri rusange bakumviriza icyo babasaba ko bogira hama muri ivyo muri ivyo biganiro hariho amaraporo menshi yanditswe kuva muri za mirongo itandatu n'umunani hariho amaraporo yanditswe yerekana ati ibibazo biva muri mu makondisiyo mabi abirabure babamwo birakenewe rero yuko au niveau uh, federale na au niveau ya eta na, na hehe habaho nka plan marshal urabona mu ngwano ya kabiri y'isi ya kabiri mm. aba aba iburaya hari hasambutse mugabo abanyamerika baratanze amahera menshi kugira ngo basubire kubaka iburaya ukibaza uti none bawugira plan marshal mu birabure bo ngaha bakuriye bamaze imyaka ibinjana n'imyaka baba mu makondisiyo mabi nivyo bafasha habuze rero iyo icyo wokwita political will kugira ngo babishyire mu ngiro mugabo ibyiyumviro birahari abantu baganiriye habuze nyine uko gushaka alisa mwese uko muri batatu mwese muri abayobozi muri za kominote zanyu mufite ijambo muri izo kominote muhura n'abana bakiri bato barimo gukura ariko nabo bashobora kuzahura n'ibibazo nk'ibyo abandi basore cyangwa se abagabo b'abirabura bahura nabyo inama mubagira ni izihe mubategura gute kugira ngo bazakure ari abantu bashobora kwirinda kugwa mu mitego nk'iyo abandi bagwamo simvuga ko wenda bagwa mu mutego ariko kenshi na kenshi usanga ahubwo bahohoterwa nta n'icyo bakoze icyo gihe mubategura gute abantu nk'abo muri za kominote zanyu
edi ni ikibazo cyiza umbajije nk'uko john yabikomojeho kirenga yabivuze abana bacu muri za komyunitizi zacu tubamo nk'abanyamahanga nk'abimukira nk'abanyarwanda icyo nabonye turi hamwe turahura nk'abanyarwanda ikindi abana bacu bose dukora ibishoboka byose byose bishoboka ngo bajye mu mashuri meza bige barangize nibura amashuri abanza bajye no muri college umwana ubonye uburere bwiza mu rugo akajya no mu ishuri akarangiza agahabwa n'ingero nziza aba afite amahirwe menshi yo kutazagwa muri icyo kintu yo kutazajya gutura muri izo karitsiye mbi yo kutazahura n'izindi ngorane abo birabura bandi batuye muri izo karitsiye mbi navuga ndetse ntahure n'ibyo bibazo tubagira inama nihayeho nitanzeho urugero ejo bundi biriya bintu by'imyigaragambyo bitangiye nahise ntekereza ni umuhungu wanjye imyaka makumyabiri n'ine ari bukurikira abandi ashoka abijyemo kuko abona bahohoterwa ndamwandikira ibi bintu ndabona birimo amahane bafashe ibyo kuri sosho midiya nawe ugira icyo wandika ariko ndagusabye ndagusabye ntujye mu myigaragambyo ni kuko ndabona birimo amahane n'ubundi bwicanyi burenze aransubiza ati ndabizi mama ati ntabwo ndi bujyeyo ati ndabizi ko nanjye nshobora kuba targeti hakaba hari ikintu cyambaho icyo kintu rero cyo kubahozaho ijisho no kubatoza gukora icyiza no kubatoza kwiga kwiga kwiga kwiga bakarangiza kwiga no kwirinda kubatuza twebwe nk'ababyeyi tugakora uko dushoboye kose izo karitsiye izo nebahure ntituzituremo birafasha birafasha ariko yenda ngarutse ku byo manirakiza yavugaga hagomba guhinduka bitangiriye hasi kugira ngo kuko iyo iyo sisitemu yubatswe ihinduke burundu ndakeka ko mu mateka y'iki gihugu bagiye ngo bagerageza ugasanga bakavuga bati ubwo abirabura badafite ubuvuzi reka tubashyirireho icyo nakwita nk'ubuvuzi bwa leta bwa community mbese ndavuga assurance insurance bakabaha medicate batereka turebe noneho bagiye kwicwa n'inzara nta biryo bafite bati tubahe food stamps ariko ibyo ntibihagije kandi hari n'aho byagiye ahubwo biba bitaba bibagiraho ingaruka ugasanga uwo mwana utuye muri project n'uwo muryango utuye muri project arakurira kuri medicate aravukira kuri medicate akayikuriraho ejo bundi akaba arabyaye agafata wabyaye nawe bikaba gutyo bikaba gutyo ikaba generational issue n'izo food stamps ntaziveho ntanagire na n'ishyaka ryo kujya kwiga ngo nawe abizamo ikindi nabonye abirabura benshi babashije gusupayivinga icyo kintu sisitemu barimuka bagahunga bakava muri izo neighborhood nk'uko natwe tuzihunga ndakeka rero kugira ngo iyi sisitemu ibashe guhinduka ni uko n'aba bigaragambya n'aba bigaragambya n'abandika kuri za social media ntibihagije gusa gushakira ubutabera abahohotewe ariko birasaba yuko natwe ubwacu nabo ubwabo basubira inyuma bakiga bati kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko duhera hasi ikuzimu waho ikibazo kiri aho gishingiye kuri foundation yacyo ku mizi tujya ku kibazo ku mizi imizi ntabwo ari hariya hejuru gusa kuvuga ngo wowe muzungu w'umupolisi wakoze ikintu kiri iki n'iki n'iki ntabwo ariho honyine no hasi iyo iyo iyo system ibuze iyo lack of education lack of uh, clinics and hospitals igomba kuvugwa nk'uko bagenzi banjye bavuze bati abantu bakicara bakabiganira uh, ikindi nkatwe banyamahanga b'abanyamerika tutitabira cyane nk'iyo habaye amanama hari ibintu bita ngo town hall meetings ibyo nkunda kubijyamo niba mu mujyi wanjye twabonye imeri cyangwa meya yahamagaye ati muze duhure tuganire ku bibazo by'agace kacu dutuye dushishikariza abantu kujyayo nibura ukicara ugatega amatwi ukamenya ibirimo kuba ugatanga igitekerezo ukabaza ibibazo abantu ibyo bintu batabyitabiriye ntabwo bari abo hejuru bakuru bakuru i washington bazamenya ibibazo duhura nabyo hano muri za muri za state no muri karitsiye z'aho dutuye nshojereje rero ku cyo wari umbajije abana bacu ni ukubatoza imico myiza of course indangagaciro nk'uko twabitojwe n'ababyeyi bacu barazifite ariko bagomba kwiga bakirinda ikibi bakagendera mu murongo nyawo nk'uko kirenga yari yabivuze ati kubarinda amagurupusi mabi amagurupusi y'abana hano arabica pe umwana agira imyaka cumi n'irindwi cumi n'umunani na ya furidomu rero y'abanyamerika ati ntukindeba mfite furidomu yo kujya ahanahanaha warangara gato uri umubyeyi ugasanga umwana yagiye muri gurupu mbi ukazajya kumva kumva ngo bamufashe bamufunze izo gurupu si ugize imana umwana akazisimbuka akabasha kwiga iyo high school akayirangiza akabasha kwiga nibura imyaka ine ya mbere ibanza ya college agatangira kujya mu kazi uba nibura umushyize ku murongo wo gutangira ubuzima no kuzagira ubuzima bwiza muri iki gihugu kirenga ndibaza ko namwe abavandimwe banyu mwasize aho mwagiye muturuka muza hano muri amerika benshi bafite impungenge benshi baravuga ngo igihugu cyasambutse ibintu birakomeye cyane nk'umuntu udakurikira ibibera hano muri amerika ariko ufite impungenge ko ibintu byarangiye mubabwira iki
nibyo rwose nagiye mbona amatelefoni bampamagara bambaza bareba na hano mu mujyi ahubwo jyewe gutandukanaho na madamu alice jyewe no mu myigaragambyo nagiyemo muri wikendi nagiyemo rwose kugira ngo mfatanye n'abandi bantu nanjye ndi umwirabura ntabwo ntandukanye n'abandi bicwa baraswa gusa icyo twababwira abari muri afurika turahari turacyahumeka kandi twirinda icyo nabonye mu banyarwanda cyangwa mu banyafurika muri rusange rwose birinda ibintu by'amanyanga birinda gukora ibintu bibi kubera ko twebwe tuba tuzi impamvu twaje hano urebye no muri ayo makaritsiye muri izo porojegiti hatuye abo birabura benshi biba bikomeye kugira ngo uzahasange abanyarwanda benshi cyangwa abanyafurika benshi ni bake cyane bishoboka n'abahatuye bahatura bakiza bamara kumenya imyitwarire n'amashuri na environment uko imeze bagerageza kwimuka kujya ahandi hantu muri sababu zihari ubuzima bwiza ikintu twababwira abari mu rugo abari muri afurika ubuzima hano bushobora koroha mu gihe uzi icyo ushaka waba uri umwirabura sivuga ngo abazungu bose muri rusange ni abagome no no ubuzima mu gihe ariko urimo kuyobagurika utazi icyo ushaka utazi icyakuzanye hano ubuzima bushobora kugukomerera ubuzima bushobora kukubera ikibazo kubera yuko hano kugira ngo ushobora no kwiga ushobora no kujya mu ishuri mu gihe ariko wivanze muri ayo magurupe ukajya muri jayiro ukagira amarikodi nta muntu uzaguha akazi so ukareba amashuri yawe yakupfiriye ubusa hano hari amategeko meza ariko n'ayo mategeko kugira ngo nyine umenye ko ari meza cyangwa se ari aguturapinga ugomba kumenya ubwenge tuvuge kubi hano hari abantu baza abanyafurika ikibazo ndeba bahura nacyo ahubwo ntabwo baratangira kutwica cyane ariko ugasanga nk'ibintu by'amadivorisi abagabo n'abagore kubera ko ba bagore baje bagasanga hano hari hari uburenganzira abagore bafite iki umugabo nawe agomba koza amasahari n'uriya agakora iki ugasanga abashanye umwe afashe inzira ye uriya nawe bazamuhinza muri porojegiti ugasanga b'abana babaye ikibazo bagiye mu magurupe bagiye mu magange kubera ko habuze n'umugabo mu rugo cyangwa umumama ugasanga ni ibibazo b'abana batangira kuba ikibazo ugasanga nyine bagiye muri iyo mitego barabafunze ubuzima nyine buranze nyine icyo nabwira abantu abantu bari mu rwanda cyangwa muri kariya karere tuvamo sitofa icyo nababwira nta munyafurika twari tumva ngo yabarashe kubera nyine tugerageza kwitwararika tuba tuzi impamvu twaje hano nyine nibyo navuga john manirakiza uri umuyobozi muri kominote y'abarundi ibyo ari byo byose muri ibi bihe nk'ibi kominote zitandukanye ziba zikeneye ibyo umuntu yakwita leadership guhumurizwa cyangwa se no kugerageza kubagira inama kugira ngo babeho mu buzima butazira umuze ubuzima bwiza mu mutekano no mu ituze mwebwe mubikora gute muri kominote y'abarundi hano muri amerika urakoze kimwe notangurira ko no kuvuga yuko naho ibintu bitameze neza muri kino gihe kino gihugu kirafite inzego zikomeye hamwe turekuriwe kwerekana ishavu ryacu habaye habaye habaye guhohotera guhohotera kazira umuntu nicyo tubona ku isi yose bariko barandika bavuga bati icyo gihugu twamwahora bavuga bati muri muri demokarasi none barica umuntu polisi yica umuntu babona mugabo icyiza cyabyo ni uko hari uburenganzira bwo kugenda mu ibarabara ugaserura ugaserura icyiyumviro cyawe hama n'abandi bakaboneraho nibaza ko bizovamwo bizovamwo ikintu cyiza mu gusonera agateka k'abiraburenga mu minsi iza ibyerekeye kominote abarundi tubana ego nivyo ni musanzwe turaganira turahumuriza abantu twababwira tuti muri kino gihe twese kandi mu bisanzwe uri umwirabure ngaha ntabwo gutandukana nabwo wakuriye ngaha nawe wavukiye wavukiye wavukiye muri muri afurika twebwe dufite amahirwe ko twaje twakuze mu bantu usanga hariho umuco hariho hariho imico tuba dufise uvuga uti ituma tudashobora kuja mu kenshi tutajya mu bintu bitera bitera ingorane mugabe icyo nosaba ni uko abo inshuti n'abagenzi bokwishyira mu kirenge cyangwa bokwishyira muri muri position y'umuntu yakuriye yakuriye ngaha ahohoterwa famiye generation apres generation bahohoterwa tukagira solidarite nabo tukabafasha kugira ngo kenshi n'iyo muhuye ukamubwira uti buriya uri umunyafurika w'iwacu ibibazo ufise ngaha turabitahura birabaryohera biraborohereza kumenya yuko bafise iyo bava kandi yuko bishobotse bashatse bashatse botaha no muri afurika hariho bamwe bavuga ati eyi muri afurika buriya n'iwacu noronka oporutinite nogendayo hariho benshi bajyaho gukora hariho abajyayo muri za turizme mugabo nashaka kuvuga yuko hariho inzego ngaha birashobora kumara indwi zibiri hariho imidugararo mugabo ni igihugu cyamaze kubaka inzego zikomeye nta bwoba nta bwoba abantu bogira ati inshuti yanjye iri muri amerika bamubwira nabi urakoze cyane john manirakiza alice cyusa ijambo rikuri ku mutima wifuza gusoza iki kiganiro utavuze mu masegonda make cyane wakoze kudutumira icyo nasozerezaho ni ukubwira abacu bari iwacu mu rugo bari iwacu muri afurika nanjye nabonye meseji nyinshi zimbaza ziti mumeze gute ko ibintu byacitse rwose turaho turatekanye ntibahangayike inzego zirubatse abayobozi barabireba abigaragamba bigaragambije ndibwira ko ubu ngubu hari meseji bayumvise ariko aho turi turatekanye twirinda ibyadushyira mu bibazo kandi bamenye yuko abazungu bose ntabwo ariko ari babi cyangwa se ko abirabura bose ariko ariko beza rero umuntu ni umuntu aho ariho hose cyangwa ugana kumenya amategeko ukayakurikiza ukayubahiriza ukagana inzego z'umutekano mu gihe uzikeneye turi aho tumeze neza nta kibazo gihambaye dufite turabatashye
john kirenga hari icyo wifuza kuvuga cya nyuma mbere y'uko dusoza nanjye nunze mu bya madamu alice icyo nahumuriza abanyarwanda bari mu rwanda benshi nanjye bambajije uko tumeze cyane cyane ko ngewe banambonye ko nagiye muri myigaragambyo ni ukubahumuriza nyine turi bazima nta mwirabura w'umunyafurika wari wapfa ariko nyine iyo ibintu bibaye nk'ibyo nanone ya polisi irasa abantu ni nayo twiyambaza nta yindi polisi yacu dufite ariko nyine tuzagerageza kwitwara neza kubwira abantu bacu nyine ibintu uko ibyiza duharanira aho biri nyine no kugira ngo turebe uburyo twaca muri ibi bibazo bitugarije twese nk'abirabura cyangwa n'abandi bantu nyine bahohoterwa murakoze urakoze cyane john manirakiza aricyo wongeraho
oya mwakoze kudutumira kandi iki kiganiro kirakenewe rwose icyo nakongeraho ni uko twabandanya twese dukora kugira ngo naho tutavukiye hano abo tubyara tubabyarira hano twagerageza kwiyemplika kugira ngo dutore inyinshi z'ibibazo john manirakiza umunyamerika ufite inkomoko mu gihugu cy'uburundi ukaba utuye mu mujyi wa washington dc ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire john kirenga umunyarwanda utuye muri leta ya ohio muri leta zunze ubumwe za amerika nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire ya mwakoze kandi kudutumira ya turabishimiye cyane alice cyusa nawe uri muri leta ya indiana nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya watuboneye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cyibasiye iki gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika
wakoze cyane edi kudutumira ndashimira na bagenzi banjye twahuriye muri iki kiganiro iyo ibibazo nk'ibi bibaye ngo abantu basasa inzobe bakicara hasi bakajya inama n'iki kiganiro rero ni bimwe mu buryo bwo kubiganiraho turizera yuko abazacyumva baduteze amatwi nabo bazakuramo yenda ibyabafasha mwakoze cyane kudutumira iki kiganiro cyari gikenewe nshimire cyane namwe inshuti bakunzi bacu mwari mukurikiye iki kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni ibikemuri byinshi abarundi twabonye jamesi aburise aburise ndagukunda cyane ndonyi wekuru